iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi bigirimana waramutseho
mwaramutse veniste ndamutse namwe muteze amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ibisirikare vya repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda vyavuze jo ku munsi w'imana ko vyasambuye ibirindiro vy'abaroberi ba adf mu buseruko bwa kongo muri iyi ndwi ni mu rugamba batanguye mu kwezi guheze kuri abo baroberi abasirikare b'ivyo bihugu barateye amabombe mu kambi nshasha y'umwansi muri beni mu ntara ya kivu y'uburaruko na ituri nk'uko vyavuzwe n'igisirikare ca kongo hambavu y'ivyo bitero muri ituri igisirikare cavuze ko cafashe abagwanyi mirongo itatu na batanu ba df muri komine yirumu hagati y'amatariki ya cumi na gatatu na cumi na gatanu z'uku kwezi kw'icumi na kabiri igisirikare kivuga kandi ko ku itariki ya cumi na rimwe y'uku kwezi kwa cumi na kabiri cafashe abarobere mirongo itatu na batanu basambura amakambi ane bongera babohoza abakongomani mirongo itatu n'umwe bari barafashwe adf uzwi ko ari urunani rw'abarobere b'abayisilamu bagwanya ubutegetsi bwa perezida yoweri museveni ariko inyuma yo gushika mu buseruko bwa kongo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu bacitse abicanyi aho gushika ubu bagirizwa kwica ibihumbi vy'abasivile muri iyo ntara bagirizwa kandi gutega amabombe mu gihugu ca uganda abanyesudani n'ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara mu gihugu cose ejo ku munsi w'imana biyamiriza igisirikare cafashe ubutegetsi hamwe n'ico bita amasezerano asubiza ubutegetsi umushikiranganje wa mbere ariko bavuga yuko bakumiriwe iyi myerekano yeje ku munsi w'imana yabaye haheze imyaka itatu hatanguye imigumuko y'abanyagihugu yarangiye igisirikare ca omar al bashir na leta yiwe y'abayisilamu ikuwe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda abanyesudani bari muri iyo myiyerekano ejo kuw'imana basaba ikintu kimwe gusa ko ubutegetsi busubizwa abasivile bagasaba kandi ko umushikiranganji wa mbere ahitamwo kwiyunga n'abanyagihugu canke akaja ku ruhande rw'abajenerale bafashe igihugu muri afurika kandi ni muri nigeria abasuma b'ibitungwa bitwaje ibigwanisho byo ku munsi w'imana barasasitse inganda aho bishe abantu mirongo itatu n'umunani mu bitero bitatu bakoze muri leta ya kaduna iri mu buraruko bw'ico gihugu abo basuma bakunze gukoresha amapikipiki bateye imihana y'ikawurane fawa ahitwa marke hamwe n'ahitwa riheya ni muri komine ya giwa nk'uko byavuzwe na samuel aruwane ni umutegetsi muri leta ya kaduna amazu amakamyo imodokari byaraturiwe eka n'imirima itari mike yaraturiwe iratokombera uburaruko bushira uburengero hamwe no hagati mu gihugu cya nigeria hamenyerewe ubwicanyi bukorwa n'abasuma b'ibitungwa hamwe n'abanyuruza abantu batera abanyagihugu bakabica bagaturira no gusahura amazu amakuru turayabandaniriza ku mugabane wa buraya muri ekereziya katolika muri esipanye hagiye gutanguzwa amatohoza ku byaha by'ubusambanyi bikekwa kuba byarakozwe n'abakozi ba ekereziya ku bana baharurwa amajana mu myaka mirongo umunani irangiye ibi byaragaragaye ejo ku munsi w'imana mu kinyemenyeshamakuru el pais cyandikira muri icyo gihugu cya esipanye aya matohoza azokogwa ku bapadiri amajana abiri na mirongo itanu n'umwe hamwe n'abandi bakozi bakorera ekereziya katolika muri esipanye nk'uko icyo kimenyeshamakuru cyandika kivuga igitigiri cy'abana bakorewe ayo mabi gishika ku gihumbi amajana abiri na mirongo itatu n'indwi ariko ngo bashobora kuba barenga gushika mu bihumbi ayo matohoza akazokozwa n'inama y'abepiskopi katolika ya esipanye ubutegetsi bwa vatikano ntacyo burashikiriza kuri aya makuru mu kwezi kwa cumi na kumwe papa francisco yarashimiye abamenyeshamakuru b'icyo gihugu kuba bafasha kugaragaza amabi akorwa n'abakozi ba ekereziya aba yaranyegejwe imyaka n'imyaka ibihugu mirongo itanu n'indwi bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'abayisilamu byariyemeje gushyira hamwe mu migenderanire byemera ejo ku munsi w'imana gushyiraho ikigega cy'amafaranga azofasha abanyafuganisitani basinzikajwe n'inzara hamwe n'ibibazo by'ubutunzi hagereranywa ko amamiliyoni y'abanyagihugu ahanzwe n'ikigoyi hamwe n'abana bakagereranywa ku miliyoni badafungura uko bikwiye iki kigega kizoronka intererano kandi y'ibindi bihugu birimo leta z'ubumwe za amerika ubushinwa uburusiya ubumwe bwa buraya hamwe na oni ibaye inama mpuzamakungu ya mbere ikomeye itunganijwe kugira ifashe abanyagihugu kuva abatalibani bafashe ubutegetsi muri afganisitani umushikiranganji w'imfatakibanza ajejwe imigenderanire muri afganisitani amir kane mukaki yaremeye iyo nama ko abatalibani bazokora ibirengeye mu kudakumira mu kudakumirana muri politike no guteza imbere agateka ka zina muntu harimo n'agateka k'abakenyezi
urakoze aloyizi bigirimana mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi baramagana ubwicanyi bwibasira abanyamurenge ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka itanu irenga aho noneho babisha abasivire ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika mu Burundi mu murwa mukuru wa politiki Gitega bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze banki nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje ibihumbi mirongo ibiri hari igihe utabura n'ibihumbi icumi wunguka iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane iswa je zirantungiye abana bamwe mu bacuruza iswa bavuga ko iziryoha ari zikomoka mu ntara ya cankuzo na ruyigi ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadu yacu vewa akadomo kama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangwa hirya no hino ku isi barasaba inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye kongera ibice ingabo z'uwo muryango zikoreramo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize abarishyizeho umukono baramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagatanga urugero ku musirikare wa leta leta mu bwoko bwabo uherutse kwicwa atewe amabuye agatwikwa madamu adele kibasumba ukuriye umuryango mahoro uhuza abanyamurenge muri amerika avuganye na mugenzi wacu jufre mutagoma atangira asobanura impamvu nyamukuru yatumye iriya miryango yandika iri tangazo mahoro n'iriya miryango yindi yasinye ruriya rwandiko twamaganye urupfu rwa major joseph nkamizobe wishwe urupfu rubi cyane aho batemaguye umubiri wiwe ngo barangize barawutwika turagwamaganye kuko ubwicanyi n'ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka itanu irenga aho noneho babisha abasivire ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta urumva ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bugeze ku yindi ntera icya kabiri icyaduteye kwandika ruriya rwandiko ni uko tuzi ko monosiko irimo guhindura kongera manda yabo muri congo tukaba dusaba imiryango yose ifite uruhare mu guhindura iriya manda ya monusco kugira ngo bongereho andi ma provisions asaba yuko akwiye gucungera umutekano w'abantu b'abaminorite nk'abanyamurenge bamerewe nabi muri congo ikindi ni no kongera ingabo zabo ahantu henshi higanje abanyamurenge kugira ngo babe babacungera umutekano abanyamurenge bamaze gusenyegwa ahantu hose aho batuye hafi ibice mirongo inani birenga ku ijana hose havuye abanyamurenge basigaye bari ahantu hamwe nko mu minembwe bake mu bibogobogo bake cyane iriya za gahororo no mu bijombo aha aho hantu hose hari higanje abanyamurenge batuye bisanzuye ariko kuri ubu bose bari ahantu bita mu ma idp camps cyangwa internally displaced camp aho badafite protection iyo ari yo yose rero niyo mpamvu turimo gusaba ko manda nshasha ya monusco ikwiye gushirwamo provision zipoteje abanyamurenge kandi bikaba biri no muri manda ya monusco kuko sinzi igisigaye kuko abanyamurenge bageze ahantu uh, bagiye gushira kubera ubwicanyi barimo gukorerwa bwa jenoside muri congo muri ibyo murimo musaba n'ubundi bimwe muri byo bisanzwe biri mu nshingano z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya muri congo ndetse hari n'aho byavuzwe ko hari abanyamurenge bahungiye aho ingabo za monusco zikorera ariko ntizashobora kubaha umutekano niba koko byarabaye byaba bimaze iki kongera ingabo za monusco muri congo ku bijyanye no kurengera abanyamurenge urakoze ijambo rya mbere ikibazo dufite abanyamurenge ni ukubera yuko imiryango ya oni cyangwa se n'abapatenere bayo bita buriya bwicanyi ko ari ubwicanyi hagati y'amoko mbese abanyamurenge nabo bafite uruhare cyo kimwe n'andi moko kandi twebwe siko tubibona twebwe tubona yuko ibirimo gukorwa ni jenoside hariho ibihugu hariho amoko yose yihuje ndetse na leta ya kongo ifatikanyije n'ayo moko kugira ngo irimbure abanyamurenge rero kuvuga ngo monesiko iyo cyane cyane ntishoka itabara kubera ko ibona ko abanyamurenge nabo bagwana n'andi moko kandi siko bimeze turashaka yuko babona ko batahura ko ibirimo kuba ku banyamurenge ni jenoside barabangamiwe kurusha andi moko yego boba barimo kwigwanaho ariko mu by'ukuri ni abasivire ntabwo bashobora kugwana n'amoko n'ibihugu byose byibangiye hariya muri kariya karere ndetse na leta yacu nayo ikaba ifitemo ukuboko rero monusco itegereza kumva ko abanyamurenge babangamiwe niyo mpamvu itazitabara ko yumva ko bameze cyo kimwe n'andi moko tubanye hariya muri sidikivu kuko urwango rumaze kugera kure kandi biragoye gutangira kugabanya urwango mu bantu bamaze rumaze kurenga rumaze kurenga hariho n'abantu babikora bamwe ni aba banyepolitiki hariya muri sikibu mu rwego rw'igihugu ni abantu bazwi kuki batabafata ngo babafunge cyangwa se babasankishene kuko barimo barimo gutuma abantu bapfa kandi bakicwa nabi muri ibyo ngibyo uvuga byo gufatira abantu ibihano mwasabye amerika n'umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'uburayi gufatira ibihano abafite uruhare mu bikorwa nk'ibyo ngibyo nk'uko wari umaze kubivuga mwaba murimo musabira leta ya kongo ibihano turasaba yuko abantu bari muri guverinoma ya kongo barimo gukora guverinoma barimo gukora buno bwicanyi bakwiye guhanwa kandi barahari benshi major joseph kaminzobe yari ari kumwe n'umukuru wiwe umukuriye mu buryo bwa gisirikare yari ari kumwe n'abandi bane babaherekeje nabo ba gisirikare bamukuramo abandi baragenda imodoka ntabwo yigezwe iterwa n'amabuye yagiye amahoro bashika iyo bagiye ariko uwabasigaramwo baramwica hari hariho abashinzwe inzego za leta muri kariya karere bose bari aho ngaho ntacyo bakoze kugira ngo baramire umusirikare ukorera igihugu madamu adele kibasumba reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane jeffrey
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mu murwa mukuru wa politiki gitega bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze abazicuruza bavuga ko iziryoha ari izikomoka mu ntara ya cankuzo na ruyigi inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana abakenyezi baboneka batembereza iswa mu gisagara cya gitega bazitembereza zikaranze ziri mu tudobo twera tubonerana zipfukishije utumwanya natwo nyine tubonerana igipimo bapima ko ni ikiyiko nka kirya bakoresha mu miryango bariko barafungura aho kimwe bagurisha amafaranga ijana bagapima basuka ku masahani bivanye n'ibiri ku mukiriya yifuza gufungura bavuga ko bazirangura ku isoko nkuru ya gitega ahahurira abadandaza batandukanye bazirangura hirya no hino mu ntara aho yiswa ziboneka uno mukenyezi aratubwira uko bategura izo swa kuva bazivanye ku masoko uko bazikaranga ibirungo bashiramwo gushika aho bashobora kuja kuzitembereza mu bakiriya hirya no hino mu bunywero canke ahakoraniye abantu benshi turafata iyo zije tuka- tukaja kurangura hama tukazironga duhejeje kuzironga tugashira mu isafuriya ta mazi arimwo hanyuma tukaguma duhindukiza zonyene turashiramo ibitunguru birya vy'amababi vy'ikirundi tukongera tugashiramo n'akamagi tugaca twongera tugashiramo umunyu n'agapiripiri hama n'uca usanga abakiriya bariko barazirya bakubwira ko ziryoshe iswa ni ukuvuga yuko iyo nk'ubu umeje kuziteka rimwe mu gitondo nshasuka mu kadobo nkagera nkatembereza nafutse n'ishashi kugira zigume zishushe ni ukuvuga yuko naho zihora ntacyo ziba iswa ziguma ari nziza bivanye n'ingano wazifashe neza uno mukenyezi nawe avuga ko mu kurangura iswa bisunga iyo izo swa zaje ziva kuko zitandukanye uburyohe bivanye n'intara zaje zivamwo bemeza ko izituruka mu ntara zo mu buseruko camuzo na ruyigi arizo abakiriya bakunda iswa si zimwe ko hari iswa ziva imuyinga usanga ari iswa ndende zirabura iziva mu kumoso usanga ari ibiswa bibyibushe kandi no mu kuryoha ntiziryoha kumwe iziryoshye cyane n'izijya ngufi ngufi ziva mu ntara za kumoso guhera muri kinyinya mu cyankuzo yego izo usanga ziryoshye cyane zifise amavuta no kuzikaranga usanga bitameze ko hari ziba zifite amavuta ukamengo na makoto uno mukenyezi aratubwira n'amoko atandukanye y'iswa izihurumbigwa n'izidakundwa na benshi n'imvo yo kudahurumbigwa kuko bavuga ko zimwe zirura izindi zikaribwa mbisi ibyo abatari bake batoshobora ziratandukanye hari izo ushobora gusanga ngo ni ingina zo bita ibitemvu ziraguruka mugabo si cyo kimwe isana ni duto duto tukaba twera muga baturya ari tubisi niho turyoshye ubwa mbwa irarura bavuga ko inavura na malariya yoyo irarura cyane ibinyabobo nabyo nyene birara imvura yaguye by'ibinyabobo nyene ntibabirya hari ababirya n'abandi batabirya byo ntitubidandaza nizo tudandaza ibinyabobo n'ibitemvu na byinyamuneka ntitubidandaza ino ntibabirya kuko nka mbwambwa ntiboyigura imeze nk'ikimonyo abakenyezi baremeza ko iswa barangura zose zirara ziheze ariko kandi ko inyungu bakuramwo ibashimisha gusumba ibindi bidandazwa nk'ibiyoba bikaranze bahora batembereza mu gihe c'amezi iswa ziba zitaraboneka iyo nda- ndiko ndadandaza iswa bivanye n'umutahe nakoresheje ndashobora kunguka nkavuga ati ego icyo kudandaza ni iswa kweri y'abazokwaze iswa ni nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje ibihumbi mirongo ibiri hari igihe utabura n'ibihumbi icumi wunguka bivanye n'ingene wadandaje neza jewe iswa no kubera nyene tahinguriro ryazo ryoha iswa zokwamaho ko iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane iswa je zirantungiye abana abana baragenda ku ishuri iswa iyo zihari nkasuma nde nkariha n'inzu ni ukuri iswa ni nziza cyane nuko nyene zitamaho nta n'ikindi kintu nodandaza iswa ziriho naho mu botike ntaho nokwemera abakenyezi bakorera mu gisagara ca gitega hagati mu burundi bahanura bagenzi babo birirwa muhira barindiriye ko bubakanye bazana ibitunga urugo gukura amaboko mu mpuzu nabo bagakora ku bw'abo bakenyezi bibaye ngombwa basaba abakeneye kwiyungunganya kubegera babigisha uko bakora bibaye ngombwa bakabagurana n'umutahe kugira ngo abo bakenyezi bose badafise ubuzi batonda ko bashobore kuva mu ngeso yo kwama bateza amashi ica umugabazana jewe ubu umuntu umukenyezi wese agitega amashi umugabo warindiye ibyo umugabo amuzaniye jewe numva ko yari amajambere yamusitse jewe ahubwo ntoshima nk'uwoza ndamubwiye ati ingo udafise nka kugurana bitanu urayarondeza gushika ugasanga urageze no ku bihumbi ijana iyo uriko urarondera ushirutse umu- ubwe- umwete ata abantu bariko baragusamaza jewe n'ukuri ndabasabiye yuko nabo boza bakaza bararaba ico dukora natwe akaba arico bakora kuko twebwe icyo dukora cyose kiratubeshejeho ibiyoba biradutunga mugabo nta ngere y'iswa nazo iswa nazo zirimo amahera cyane naho wongaya gute nonuma kuko nzi icyo ndahakura mu gihugu cy'u Burundi iswa zitangura mu kwezi kwa cumi na rimwe inyuma y'iminsi mike umutasuro w'imvura utanguye zigaherana n'ukwezi kwa mbere akazuba gatanguye kwaka intara kama nka buragane mu bumanuko na kumuso na buyogoma mu burengero bw'u Burundi nihiswa zihurumbirwa gusumba izindi ntara
amakuru ya siporo mu minsi makumyabiri amakipe meza makumyabiri n'ane nyafurika y'umupira w'amaguru azitabira irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika caf yitangaza ko iryo rushanwa rizaba uko ryari riteganijwe rikazatangira ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri hazatangazwa kandi ingamba zizakurikizwa kugira ngo abaryitabiriye birinde icyorezo cya covid cumi n'icyenda amakipe akomeye yo mu burayi akinisha abakinnyi bagera kuri mirongo ine bategerejwe muri kameruni yari yifuje ko irushanwa ryasubikwa luxe september ushinzwe itangazamakuru muri kafe yatangaje ko rizakomeza ati nta wundi wigeze asabwa gusubika gahunda ze kuki ari afurika gusa ibisabwa ishyirahamwe nba ishami rya afurika rimaze gushyiraho umuyobozi uzarihagararira ku cyicaro gishya kigiye gufungurwa muri nigeria nyuma y'imikino y'umunsi wa cyenda wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ikipe ya kiyovu sport niyo iyoboye urutonde rw'agateganyo kigali jean claude munyandinda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa cyenda kuwa gatanu habaye imikino itatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya gorira fc yatsinze gasogi united igitego kimwe ku busa rutsiro fc yanganyije na espoir fc ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu kuri stade y'i bugesera ikipe ya bugesera fc yanganyije na etoile de l'est ubusa ku busa kamarade banamwana umutoza wa etoile de l'est avuga ko iri nota rimwe yakuye kuri bugesera fc azaryubakiraho rikamufasha no kwitwara neza mu mukino ukurikiraho uzahuza etoile de l'est na apr fc navuze ko atari bibi ariko nta nubwo byanshimishije nashakaga amanota atatu eh, ariko aho mbeje kubona ruje byansabye ko njya mu yindi mibare rero nkavuga ko nshima imana ubu kuba match ya aperi ngiye kuyitegura nereka abakinnyi kuko aperi ni ekipe ikomeye ariko ni ekipe imeze nk'izindi aperi wayiteguye nayo wakina rero nkavuga ko ngiye gutegura match neza nayo nkaba nashaka amanota atatu iwacu nituramuka dukoze ibyo dukoze bikagenda neza amanota atatu tuzayabona iwacu ejo bundi kuwa gatandatu nabwo habaye imikino itatu kuri stade huye i butare ikipe ya kiyovu siporo yatsinze mukura victory siporo ibitego biri kuri kimwe apr fc nayo yatsinze marine fc ibitego biri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ibyo bitego bibiri kuri kimwe ni nabyo ikipe ya rayon siporo yatsinze as kigali kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade y'igicumbi ikipe ya gicumbi fc yanganyije na musanze fc ubusa ku busa naho polisi fc itsinda etenseri fc ibitego bitatu ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cyenda wa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri iya kabiri ni apr fc ifite amanota cumi n'atandatu ku mwanya wa gatatu hari as kigali nayo ifite amanota cumi n'atandatu ikipe ya polisi fc nayo ifite amanota cumi n'atandatu ikaza ari iya kane rayon siporo ni iya gatanu ifite amanota cumi n'atanu ku mwanya wa gatandatu hari gasogi united n'amanota cumi n'abiri musanze fc nayo ifite amanota cumi n'abiri ni iya karindwi ikipe ya munani ni espoir fc n'amanota cumi na rimwe mukura victory siporo ni iya cyenda n'amanota icumi ku mwanya wa cumi hari bugesera fc ifite amanota icyenda gicumbi fc nayo ifite amanota icyenda ikaba ari iya cumi na rimwe ku mwanya wa cumi na kabiri hakaza marine fc nayo ifite amanota icyenda rutsiro fc ni iya cumi na gatatu ifite amanota umunani gorira fc ifite amanota arindwi ikaza ari iya cumi na kane etoile de l'est ni iya cumi na gatanu n'amanota arindwi nayo ikipe ya cumi na gatandatu nayo ya nyuma ni etincelle fc ifite amanota ane n'umwenda w'ibitego cumi na kimwe tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball mu gihe habura amezi atatu ngo irushanwa rya bar basketball africa league ritangire nba africa rumwe mu nzego zitegura irushanwa ikomeje kwagura amashami yayo mu cyumweru gishize national basketball association ishami rya afurika yashyizeho umuyobozi w'ibiro byayo bishya bizafungurwa muri nigeria mu ntangiriro y'umwaka utaha bemisora abudu rwiyemezamirimo w'umunyanigeriya kazi niwe wahawe uyu mwanya akaba afite inshingano zo guteza imbere umukino wa basketball ahereye mu bana ishami rya NBA Afurika ryo muri Nigeria rizaba ari irya gatatu rifunguye kuri uyu mugabane nyuma y'iryo muri Afurika y'Epfo n'iryo muri Senegal tugarutse ku irushanwa rya BAL nyirizina imikino y'icyiciro cya nyuma izaba mu kwezi kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu ikazabera i Dakar muri Senegal i Cairo mu Misiri n'i Kigali mu Rwanda amakipe cumi n'imwe kuri cumi n'abiri agomba guseruka yamaze kumenyekana ayo makipe yarangije kubona itike ni Zamalek yo mu Misiri ari nayo yatwaye igikombe cya BAL umwaka ushize hakaba kandi Dakar University Club yo muri Senegal Forces Armées et Police yo muri Cameroon Ferroviario da Beira yo muri Mozambique Petrol de Rwanda yo muri Angola Rivers Upas yo muri Nigeria PS Monastir yo muri Tunisia Cobra Sport yo muri Sudani y'Epfo Seidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea Espoir Fushak yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda yari Claude Munyandinda i Kigali mu burundi ikipe ya kern yatangaje abantu yitsinda ikipe y'urunani ku manota mirongo itanu n'arindwi kuri mirongo itanu n'atatu mu irushanwa ryiswe ninde ukomeye kurusha abandi muri iryo rushanwa rizarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha jimukana nayo yatsinze remesha ku manota mirongo inani n'umunani kuri mirongo inani mu mupira w'amaguru naho ikipe y'abakobwa batarageza ku myaka makumyabiri yaraye ikuwe mu marushanwa yo kuzajya mu igikombe cy'isi desire hatungimana uwo mugwi w'abigeme abakurikiranira hafi bari bizeye intsinzi bafatiye uko wigenjeye mu gihugu cya tanzania aho wari hatsinzwe ibitsindo bitatu kuri bibiri araheze indwi zibiri ariko rero siko byagenze kuko uwo mugwi ntiwashoboye kuronka intsinzi mu rukino rwari rworoshye cyane na rya abakinnyi ba tanzania bakinnye ari umunani kuva urukino rutangura kurinda rurangire biturutse ko abandi bose basanze baranduye covid cumi n'icyenda ibipimo mbere byarateye impari gushikaho bisubigwamwo tanzania ibona kwemera gukina urukino rwari gutangura isaha icyenda rukaba rwagiye gutangura isaha cumi n'imwe kubona rero abakinnyi b'umugwi iserukiragihugu burundi unganya igisindo kimwe ku kindi n'umugwi ubura abakinnyi batatu utagira n'abasubirizi byarababaje abakunzi b'uwo mugwi w'uburundi ariko rero n'aho abarundi bari bakwiye nabo nyene bakinnye batagira umumenyereza kuko uko ari babiri bose nabo nyene basanze baranduye umugara wa coronavirus ariko benshi bakabona ko ico kitari gikwiye kuba icitwazo umugwi w'uburundi rero waciye usezera ayo mahiganwa yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi c'abigeme batarengeje imyaka mirongo ibiri kizobera muri costa rica mu mwaka uza muri basketball naho kuri uno w'imana umugwi wa kerne warerekanye ko ibintu byose mu nkino bishoboka mu kwirahira urunani amanota mirongo itanu n'indwi kuri mirongo itanu n'atatu muri kerne kari akanyamuneza ntangere kubona basezerera uwo mugwi wari umaze iminsi atawukoreramwo umumenyereza wa kerne aratubwira icyo bakesha iyo nsinzi tubikesha cyane cyane defanse yacu turabikesha defanse yacu hama ikindi twagerageje gukosora novuga no gukosora ataki yacu kugira ngo tugire ataki iri novuga itonze gusumba uko twari dusanzwe dukina kuko mu myaka yahera cyane bari bayizi nka ekipa igendera ku ma individualite amwe amwe muri ataki defanse tudefanda hamwe ariko ushoboye gufata abantu bamwe bamwe bica bihera muri ataki ariko uno munsi twerekanye yuko dushoboye kugabura amanota agatsinda abantu benshi kandi bose bakapartisipa bikagenda neza novuga ngo nico kintu twashoboye kugerageza gukosora hejuru ya defense twagerageje gukomeza gusumba mu rundi rukino rwabaye muri iryo higanwa jimkana yatsinze remesha ku manota mirongo umunani umunani kuri mirongo umunani umumenyereza wa jimkana yigeze kuba amenyereza abakinnyi benshi uno munsi babarizwa muri remesha amenyesha ko biteguye bazi ko bitazoroha ari nacyo cyabafashije kugera ku ntsinzi
ni ekipe ikomeye ni abakinnyi nzi kandi bafise ububasha bukomeye n'umukoci wabo urabona ko cyeme n'umukoci yamenyereye cyane ni match itari yoroshye twategerezwa gutegura que ce soit niveau psychologique et niveau mental uko mwabibonye no joueur ont répondu au début ya match vers la fin nivyo twagize tugorane tuko baraturomonta mugabo ikintu cyonyene cyanjyoye no kwa bakinyi banje mwabonye ko naho batugiye imbere bagumanye no mental bagumye dans le jeu donc ni ikintu cyanezereje cyane kizotuma nibaza yuko no mu match akurikira tuzoba turi prêt mu mugwi waremesha hoho bamenyesha ko abakinnyi batabifashemo neza na gatoya umumenyereza wa kabiri w'uwo mugwi akaba yizera ko bagiye kuzohindura vyinshi kugira bashobore guhangana n'imigwi yikomeje uno mwaka mwomenya ko iryo higanwa rizosozegwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza uzoritsindira akazohabwa amafaranga agera kuri miliyoni zitandatu z'amarundi dezira atungimana kigali ijwi rya amerika ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo ni hano birangiriye turasubira kubagezaho amakuru isa saba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimire aloyizi bigirimana na etienne karekezi wahagarariye kino kiganiro mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.